hello my people o oh. di mother of don davis don davis mama of deeper life high school don come out o oh. don call um, rena omokri o oh. e say make rena omokri leave am alone o rena omokri leave mama don davis alone according to her she say rena omokri dey threa ten say make e go uh, uh, go for uh, public that is for newspaper. go apologize publicly to Kumuyi which is the general overseer for deeper life say make he go apologize publicly i say like seriously so my people o oh, the woman don begin dey cry out say a lot of people don come dey threa ten am mostly the deeper life people say i go play the video make una hear am o oh, make no be like say na maureen na im dey talk e say dem don dey threa ten im life say somebody even tell am say na on the twentieth na im go kpai which is yesterday today na twenty-one im still dey alive e say as im dey here so im bp don high e say even another person come call am say how the burial of him him pikin wey na don davis say he go use him hand bury him pikin say he go see pepper the woman say e no dey fit dey sleep again e no dey fit dey concentrate e no dey fit dey do anything e dey fear to even go out to go Eh, eh, eh, go her normal business she no dey fit go her normal business again because of the threat say dis mata dey cut say dis mata dey cut oya make una hear dis video because i no want to continue to dey talk so una one i no know dis woman her name na deborah okeze the mother of don davis di deeper life pikin wey be say dem molest for deeper life high school na her matter na im be dis so make i play di video make una hear. friends I bring you all um, greetings this morning. Please, uh, I won't have come out here this morning to do this video. But I have to because um, it involves life. It involves life. Yesterday I was at the court. The magistrate saw me. I was battling with breath please but i will not keep quiet i will not keep quiet and die in silence my bp is very high the threat is much nigeria the world at large the threat is too much the threat is much please yesterday before the court seat I wa I told the lawyer that I wanted to see the magistrate the that's the woman that is coordinating they say I cannot see her that she will soon come on stage to talk then after uh, the sitting I told the clerk abi that I want to see her she said I can't see her that she's doing another case the threat is too much like somebody sent message how was the burial of your son you are fighting a church definitely you will bury your child please these things are killing we cannot say matter is in court and i will keep quiet and die inside house then one mr Raynom, raymond Raynor or omokri call me that i should go and apologize on national newspaper apologize on tv i don't understand what i'm apologizing for that if i do not anything i see i take to me that is a threat i can't close my eyes well my bp is high i cannot keep quiet and die in silence because of say court is on so please i have to come out here this morning and talk because i have to talk please please the matter is in court they should allow the court take his own place. One Mr. Raymond Omekirie say I should go and write on national newspaper and beg. I don't know who I'm to beg. I don't know why this. The matter is in court. They should respect court order and let court take its course. This the threat is too much somebody sending me message how was the burial of your child if it's you how would you feel how would you feel when you get that kind of message they cannot tell me to shut up when deeper life members are treating me anyhow they cannot tell me to shut up when they are treating me anyhow I not it's not as if I have security or I have anybody checking on me. If I keep quiet and die now, this whole thing is over. That's why I came out. I wanted to see the chief magistrate yesterday and tell her, Madam, see what is happening. But I don't have space to. That's why I came here. The threat is mo much. I don't know who is Renan Namankre. I don't know. It's, it's even yesterday they told me he was uh, once whether governor or something or vice governor. I don't know he should leave me alone i don have what he have he cannot come and tell me to go and beg if i don beg what will happen if you kill me once can you kill me again i'm calling on america everywhere you push you help me beg him to leave me you push you beg deeper life member to leave me the matter is in court you cannot tell me to keep quiet and this kind of a thing is coming i will not have anybody to tell nigerians america canada anywhere please help me beg them the matter is in court watch my videos i have not mentioned these things it is in court but the threat is too much you are fighting our geo watch what will happen to you this will be fun these are the it's too much the ones that are parents here should look at it how will you feel when somebody wake up and and and you, or the message you see is how was the burial of your son how would you feel and you say i should keep quiet why would the court tell me to keep quiet when you don call the parliament member to order is it is the quiet one side quiet should be on every side why would i be getting things like if you don if you don go and beg the so the other day somebody say before twentieth i will die twentieth is yesterday i'm still here because God knows that I did not frame lies and come and tell. My son did not frame lies and come and tell. So that's what I say. Let me inform people, please. Reno Makure, leave me alone. I don't know you. It was yesterday I tried asking who is this person. I thought it's even Kumuyi's son they say it's one thing to governor of uh, whether na governor no i don't know na i'm a trader i don't know this i no dey read paper i don't know oga abeg leave me don tell me who i would to apologize let don tell me how wrath of god will fall on me i'm not fighting god i'm fighting i'm i'm fighting for my child's right i'm fighting for for those who cannot talk right is it that when something happen nobody will talk why are you threatening me the threat is too much i tried to talk to magistrate yesterday they did not allow me see her Nigeria, the word at large, the threat is too much. I, I, I, I can't do anything freely. Won't I feed? Won't I eat? Please help me, oh. That's why I came this morning. My BP is too high. I've been lying down, taking drugs. I can't go out. To work I'm supposed to do, I can't do. I soak pap since three days. I can't get up and do it. If I get up, small time, uh, fear. I had been fear. Because of this threat, it's too much. Please help me beg people they should leave me the matter is in court let court decide please thank you thank you all. rain or mockery i don't know what's in be your own inside i don't know what's in be your own inside This matter they cut matter when e be say they dey No, make una leave this woman alone now? eh me for myself, eh the way i dey i dey even they see this whole matter i was even expecting say by now kumuyi suppose to don send for this woman and im son kumuyi the general overseer of deeper life im suppose to don send for this woman and and im son He never open mouth talk anything for me eh, this kind matter eh, i no just understand i no understand at all The silence wey be say kumuyi keep for dis whole thing sef is not too good and it's not too good for me he would have called this woman and his son send for them. say make They come the palace make e hear uh, Make hear from them. i know so na go say eh, na kumi say because im dey very busy na general overseer no This na im business school na im business na im school na im dis thing happen even though sef say im send team and investigate but there are some kind things wey be say go happen you as a father as a general overseer you go dey directly involved to this whole thing but since wey this matter dey go on kumi never open mouth talk and the way e be say reno mockery, dey open mouth dey tell dis woman say make e go apologize for national tv i no understand say wrath of god go fall upon am i no understand human being no be god o human being no be god so make una leave dis woman alone make she make she make she feed her family make she take care of her children which one be all dis one matter wey be say e still dey cut now na dey send am all sort of message how person go open mouth wake up in the morning They tell im fellow human being say i i the burial of him, picking." which kind thing be this one my people? This is not funny it's not funny at all if now this don davis mama self, if not to even carry your picking, make you travel out of this country go seek asylum i think that one will be better because this thing is becoming too much i just i just wonder how this woman they take her because she no go they work her freely now she not go feel they do things freely and i know say dis our nigeria nobody ask you what you carry nobody send you even the government dem no even dem she no even get security as she dey so so abeg make una leave her alone make this matter make una leave her alone make una no dey threa ten her again make una no dey threa ten her again i take god beg una una have a wonderful day this is Maureen Gist o oh. abeg if you never subscribe to my youtube channel make you forward match abeg thank you so much make you forward match go there go subscribe for those of una wey una dey facebook for my returning subscribers i say god go bless una na too much Have a wonderful day. Bye.